Yes, I want to know. Which way Nigeria is heading to. Every little thing that goes wrong, we start to blame the government. We know everything that goes wrong because we are part of the government. Let's set Nigeria. inefficiency and indiscipline is ruining the country now. Corruption here, there, and everywhere. Inflation is soaring high. Let's save Nigeria so Nigeria won't die. that was our doing. Some people now have everything, while many, many have nothing. Let's save Nigeria, so Nigeria will. Education is a reality. Let's give it a chance to grow. Let's join our hands to farm the land so we can have enough food to show. Let's save Nigeria so Nigeria won't die. in the end. Oh, let's save Nigeria so Nigeria will. right my people i salute una and welcome una to this special program today uh, on inform me radio and this na state of the nation hmm state of the nation indeed the <laughs> thing oga adeomo why you dey laugh now. i know you say state of the nation indeed it it it, it make me laugh na. Mm-hmm. <laughs> because the things wey dey happen dey do my heart pity piti piti wetin dey happen why this kind eh, na wickedness Na i go call am abi na wetin anyway they eh, don first accuse us say na so so bad news News. na we na we dey see <laughs> give but today we wan give people good news so that they go use their koko head Yeah. <laughs> to take reason things out and know wetin to do this um, monday morning so my name na olayemi agboga and my senior bros dey inside studio here with hey. with me eh, not not mind am um. hey. na mega bros im be because this man na machine <laughs> no kọrọ wey this man no dey waka go so make una no think say we just sit down uh, for one place no dey do anything no because we get the heart of the people for mind eh we dey do plenty plenty waka so i welcome una well well this morning and i know say una go enjoy wetin una go hear today and as una dey lis ten to us all over the world so you know say we dey stream live make una fit eh, make una also join us then make una pass this good news to people. say we get station wey no dey paint something wey be black say na white or something wey be white say na black mm and we dey also use people uh, tell people say look make una challenge us more na not believe wetin we dey talk more na do check check for una self also if wetin we dey talk e not correct eh una tell us we go go back again we go go to do check check for the matter because for this life we dey learn unlearn and relearn and i dey tell somebody dis day i say me sef e like say i no dey even believe science again Mona na no vex o mona na more <laughs> because of the kind things wey dey happen now the post wey dey just dey shift anyhow before for football uh, field goalpost na one place e dey dey stagnant stagnant then the the ball those wey dey play the ball na dem go come dey shoot am but the kind football wey dey for science now na goal dey shift eh, na the goal na im dey shift go <laughs> meet the ball <laughs> dey stagnant na the goal na im dey shift now so but e e go come dey make us dey reason say ah ah wetin dey happen god give us brain make we reason so that we no go disturb am too much na <laughs> na make we no go take am disturb am <laughs> you oh. get so i welcome una well well make una stay tuned i know say una go enjoy am though na only the two of us dey for studio today but if una dey outside una fit call in to the program so that una go join una voice to uh, today's um, program this monday morning okay we go call the number one. una go fit take reach us so that una go join on our voice to them, and then una fit go uh, www.informmeradio.com to take listen to this particular program Go and I'll just click on a uh, state of the nation you could carry una come meet us Bam! then una come dey listen to waiting. we dey discuss this monday morning all right so the numbers wey una go fit take call and send sms The sms and whatsapp una fit still call am too because of the way wey things be na call zero zero nine five five four eight eight three one one. ma call that number again Zero zero nine five five four eight eight three one one. for those wey wan call from abroad una go put plus two three four nine zero five five four eight eight three one one then the other line na plus two three four eight zero two three three two four three six zero make i call the second number again plus two three four eight zero two three three two four three six zero na be the numbers so una fit take join una voice to to this program yeah uh, not be only me dey inside studio before una think say na one man show <laughs> or una come dey hear side dey say eh, okay na me dey here <laughs> eh, na me dey <laughs> not be only me dey make dem hear your voice sharp sharp yes my country people and everywhere wey you for dey listen to us all over the world we dey salute you this morning my name na ade omoakao i dey salute una and we talk una so na dey always dey there for with us this every um, day when we dey on air we know say e no dey easy for you to buy your data to take listen to us mm. but we believe say if you get the good of this country for mind and you want make we march forward god go always make provision for that data for you so uh, no worry say you listen tomorrow you go even you go discover say another person go tell you say bros why you no tell me since say this kind of thing dey so make you help us spread the news give the uh, the site to someone else make e fit dey click in and at the end all of us go stand together to repair nigeria my name na adeomo again i dey all right um, oga adeomo. <laughs> i won't put you for hot seats this eh, eh, morning so no wahala mm. <laughs> god know dey give person waiting no go fit carry eh, okay and i know you know give me waiting you know say i no fi carry this oh, morning okay if you say so <laughs> so many things they happen plenty plenty we get so many issues where they happen for our um, our country our states, our local governments, even family sef issues dey for everywhere. then the way wey we come take dey handle the issues you know they teach us scale of preference yes for school me i don use over the years i dey i don dey near fifty now over the years wey i get sense come i dey try use that scale of preference to take see wetin dey important pass yes we go come dey take am one by one the most important go dey the top then just like that then the list go dey the bottom but these days we dey notice say eh, especially those wey dey for government offices the politicians make i no because we no get government yes na politicians straight the politicians now e go be like say dem go carry wetin dey for bottom carry come put for up carry come put for up dey force am on the people hmm. me as an adult you think i no know wetin i need or wetin dey good for me you no fit force wetin i no need on me as an adult i get brain to take reason i know my terrain i know the things wey i need to take live a good life if you no fit provide am for me i choose to provide am for myself then you no get any say since wetin dey swear you in to do to provide for di society for di pipo you You not be say you no fit you You refuse to do am because the resources everything e be like person wey get yam now you get the knife no be you know how you go take share am yes but sometimes you go you this one na you go come like say They kukuma choose to hold the yam to themselves even the knife sef dey hide am for their back. no dey carry knife come front in case you wan ask for yam. okay oh okay another another uh, one na you talk and, and na true. <laughs> yeah dey hide the yam and put the knife for front. put the knife for front yeah. take dey threa ten. intimidating power. you get so e just dey everywhere our farmers no fit go farm again hunger dey for everywhere That one na hunger crisis na even worse pass our youths, dey there no jobs for them. the percentage don rise e far beyond e don rise over e dey there we no take care of that one money wey we suppose take create infrastructure or take create eh, businesses wey go even do the employment jobs to get hmm. eh now dem carry am go buy vaccine our government our state government sign papers dey dey carry carry money wey we go take chop wey go give us good health wey go build our immunity against oyibo sickness because most of the sicknesses wey even dey sef na man made na man made dem carry am come give us so how me come take think now say even the vaccine wey dem dey carry come now say not be something dem still eh, put to take do my body somehow <laughs> we dey lis ten to news we dey even go underground because this day sef the uh, they say make we no dey report wetin dey happen again everything wey we see e dey dey censored the social media where we still dey do interaction where we dey get information dem dey dem dey block am dem go talk say na fake news and we come find out say the more things wey we know say na im be the truth na im dey dey censor say na lie na lie na lie meanwhile all the bad things wey dey there dem no go talk say e no good make dem remove am o pornography e full there e dem no remove am oh. dem dey use am take dey destroy the lives of our children even our men and our women sef nude pictures full everywhere full everywhere nobody dey monitor am dem no monitor that one dem no remove am o but if we talk say ah This thing wey dem carry come so see say koro eh say koro na man made dem go say na lie dem go censor you dem don remove so many people from social media yes because of this matter so now the one wey dey say dey carry come our country nigeria wey dey don share among thirty-five states yes. say na only kogi e say no collect until today e no eh, collect na only kogi state na e no get the thirty-five states and the federal eh, capital territory So they don share am among dem then dem carry am come say make we take am sensitization wey dem no dey do to protect our lives sensitization wey dem no dey do for environmental day na now wey dem don carry vaccine come the same vaccine wey more than twenty countries don reject talk say the thing dey cause blood clotting and different different sicknesses for inside body dey carry am come who dey tell us say nothing do dis same vaccine wey western countries dey reject dey reject dey say make we must must sef make we take am oga omo This thing dey take my mind back to some kind kind informations wey we get before say they talk say they wan depopulate africa yeah say they wan depopulate africa yes it it this one come be like say na confirmation yes because the same thing if you if you check um, some sources like that you go see how their their old people's home don dey go down the people wey dey there our grandpapas okay their grandpapas and their grandmamas wey dem dey put for old people's home we now we dey keep them with us till dey kpeme yes. till dey delete this one dem dey put them for home so that dem go get uh, care you know that place now na so so work work work dem dey do dem no get time to take take care of their families papa mama eh, grandchildren everybody work work work be just to make ends meet dem dey do that one like that and then dem come carry this same thing the death rate since they start to give this vaccine for the old peoples home e don increase statistics dey papers dey to show oga adeoma iblasa don too talk this morning <laughs> because my my belle eh, my belle dey the thing dey e dey e bite me e dey pain me for belle so they don carry am come now i get eh, authentic information say edo state government send people the medical people personnel make dem carry loudspeakers dey go especially our villages make dem dey go go dey announce say eh, vaccine don come o oh, say make people go take am since this koro come we don hear say any eh, person get koro for our rural areas those are villages our villages <laughs> wey e be say na that side na dem carry am go na because dem no know anything abi una wey dey for diaspora una wey dey for cities wey una feel say okay una dey okay before una know the people wey dey for villages dem go delete and before you know the one wey e be say foreigners dey take over our lands now dem go take over the lands wey una live for there because our people don delete and those of una or those of us wey no wan go our villages we come see say na strangers na im take over tactically yeah tactically thank you say strangers take over our property our heritage na the talk wey i say make i talk today be this one oga dey omo <laughs> Thank you very much. I see the passion where you take carry this matter, I, and I know uh, you na person when it it dey like to make sure you protect homes, you protect wetin you come or let me say parents live for grant mm. you know they like make any fowl go there go use leg dey scatter am dey say they find wetin they wan eat then na insult on my papa and my grandpapa and eh, eh, my um, and my generation because they don fight to keep something yes now uh, my people first of all the first question wey we wan ask ourselves be this: uh, dis country where we dey na funny game center however e no mean say you no get wetin you wan do madam don talk one time say na game of chess na we dey play for this country and eventually even all over the world but you fit use yourself say na you go be the queen and that queen you know say nothing dey ever win queen or the king wey dey inside na the two of them dey always dey on top and not just the dame but you go be among the game players to make sure you never eh, allow anybody play game with your community before i enter the game the matter proper i go tell one short story and the story na e get one time um, one of my friend the mama na cameroon i mean the papa the father na cameroon mm. and the mama na Nigeria and from Calabar. Or the woman entire family come from Cameroon but they come marry once to their man. He, he come marry once to their man, he come born for here. Now he tell me one story say for their place something happen say e get one day when they come discover say the witches dey just dey the community dey ravage people blood anyhow mm. na one woman he born only two children and e husband don die and since then he remain single He come talk say he wan go join this group to make sure nobody go touch him pikin now wetin he do when he dey there anytime when they bring meat he say e no dey collect but when they dey meeting he go tell them say my reason na for me to come here i go pay my dues but certainly not with blood and nobody go go with family so as they don bring so tey they forget the agreement wey they sign with the woman to be a member mm dem come tell am say e reach she turn to bring This woman tell them say i don tell una before they say madam i say we say oga come talk say e don reach your turn you come say okay shey na this evening e say yes <laughs> na e go village i mean go house e come call e two children sit down she go market on her way back from market she bring two big big cutlasses hmm. e come say make dem go engine go sharpen the cutlass when dem come e check am e say no sharp enough make dem dey use stone dem come sharp for class so tey the two children no know wetin they happen and our boys the two of them be mature mommy what did they go on he say no worry i go let una know later The sharp for class so tey this woman as the sharp for class she they prepare food as they don't do everything finish the children don't eat e come tell dem say now I wan go sleep but when it don't reach the time for me to go and sleep when I go wake but I see this corner of this house you say yeah, this very corner i no tell you say this one wey they left this mm. one wey they right so you mm. say Nine something go follow enter this house this evening this night and na in between one in between twelve and one the thing go take come down hmm. anything wey una see say dey follow that place dey come down whether na snake whether na rope whether make una no let am touch ground make una kill am make una make sure say una cut am cut am to pieces so to pieces you come say okay so he force the two the two boys dey go sleep when e don dey reach the time when she wan go meeting na hmm. go wake them. make they go wash their face at least una don sleep sleep for two hours so una eye suppose clear from now till that time and she make sure say she wait till eleven so he come wake them. they were very okay na she enter house go sleep e carry cutlass give the each one say make una dey watch at the end the long story be say when it was exactly one o'clock dot na dey see calabash dey come down from there na im dey begin dey use calabash dey cut am begin cut am begin cut am dey cut calabash so tey e no reach ground e no fit go up They come break the whole calabash blood come pour for ground for that place Now they go sleep They come enter house say make They go sleep as they enter house dem see say their mama body maga well well but day come break when day break the whole village begin dey cry hmm. no house no house when person for no die and according to the woman wey tell me this story e say na life matter e dey tell me now say no e no e take over thirty years no single witchcraft practice because nobody dey again hmm. na all of them wen go meeting that day na im die for dat place because they were all inside that thing to come and pick the children hmm. so wetin i dey try talk na somebody dey always make sacrifice to do something good good and change the society hmm. na im just be my lesson on that matter somebody should be ready to take the challenge to change the narrative now the Nigerian government sat down sign mou because of excess borrowing collect money because once you don come to collecting of money we no dey mind wetin we take sign agreement wetin we take sign oga adeoma you know sir i dey always talk about that mou wey government dey sign yes and our vacancy governor dey say na expert with signing of mou mou because even dey help other other governors to sign mou sef wetin be the content of the mou. all the borrowing that we have been doing. the borrow wey we dey borrow now, wetin be the content. part of it na we dey so if you don want to be a part of it in this present game in the country wetin you need to do na na for you to make sure say you you refund all the money wey you borrow in one day. Hey. that is one then point number two nigeria government when we talk about the coronavirus i remember vividly march last year stroke the month of june na yesterday na make am one year wey that thing start yes so stroke the month of june all the palliative that were distributed when they distribute around the whole country the practically the whole governor said they were keeping them for second wave and second wave now look at matter o oh. they were just seeing a sickness for the first time if you no know anything put okay you were seeing a sickness for the first time how you know say the word second wave dey in existence in that sickness okay hiv had been in nigeria there was no second wave syphilis is and e still here oh. syphilis dey this country tb i read a few days ago say tb for the past doctors are complaining now say since coronavirus come say they say since coronavirus come nobody dey gree come hospital again for diagnosis of of tb and these people are dying good in homes na im dey make us talk say most of di eh, deaths, wey dem dey talk now say underlining sicknesses dey say not be even the coronavirus let's be sincere dem point three we don discover say so many other sicknesses high blood pressure diabetes and all of that sicknesses dey dey take lives because everybody is practically now afraid of say if i go hospital say i dey cough na coronavirus mm. and the people are not actually properly cared for This na people wey be say you get coronavirus dem go tell you say buy this medication buy dis mm. but the name is already registered as a coronavirus patient to increase ncdc uh, records figures now let's come down to the way e suppose be we use edo state as a case study a small check check wey we do over the weekend show say like you use the language sensitization don already come i no remember the last time ministry of information and orientation I and both federal and state carry megaphones carry vehicles put speakers on their head begin dey tell people about wetin dem suppose do to take get the right lifestyle okay but suddenly a movement don begin dey go round local governments begin dey announce to people make una come take coronavirus vaccine and a palliative was sent to this state They keep am for different warehouses and they were using it to do campaign for election because campaign during campaign then they distribute L rice and indomie and, and, and nobody go round to say come to so so place to come and collect your palliatives now the time for vaccine came now let's discuss this issue of vaccine hmm. vaccine on its own according to america um, uh, the uh, center for uh, uh, disease, disease control. control. they say any sickness when get cure does not need a vaccine. vaccine i read that one too so why dey clone you know i for the beginning i say eh, na that they change the goal post now yeah That they change goal post yes go on now coronavirus according to covid i quote advert and jingle hmm. coronavirus no be your friend i agree but no be death sentence e be which implies if something not be death sentence it be therefore means it has a cure. it has a cure. it therefore means again in nigeria that you There's do not need there is treatment for it and therefore you do not need a vaccine. malaria had been in africa for so many years nobody cared to design a vaccine. a sickness that came into the world and according to um, the medical world any sickness when na from laboratory start is tagged under the group of biological weapon but right now the whole world muzzle the press never to call it a biological, weapon. weapon. so take note and then you know this the other day you and i were discussing i talk about what is called a tracker gel. yes yeah. in the course of small small check check you know say sometimes some things go just enter the head e go just be like say you when you dey take am you no too well well well i come dey begin dey imagine say ah ah wetin be dis tracker gel go find out i come discover say person fit do a chip do something that is scientifically monitoring the system on on I mean, on a drink and it's like a gel normal fluid mm. but when e get into the system e builds up mm. so the question now is this we dey carry we dey push vaccine with all forces and we refuse to push security issues with this same force. Okay. We are very aggressive in taking care of coronavirus. If there were no benefits for Nigerian and I mean Nigerian politicians, politicians, for Nigerian politicians, if you are not benefiting anything, why do you use all your strength, all your power, power all your might, all the instruments you have to be pushing the coronavirus as as against the security you were supposed the, to be pushing. The insecurity, insecurity and the hunger. And the hunger issues. Now, they are pushing it. Right now, they are doing a serious sensitization. So I got the belief that after studying so much about what is called tracker gel, now I believe that there is a particular something, something thing inside that water they give as vaccine. Because what are my reasons for it? I quote again because I've t- checked around. I discovered that even the AstraZeneca vaccine, they have said over and over that it does not stop transmission. Okay. It does not stop the virus. It does not stop you from contacting. That is why you need first and second, second and, and third, third and, and probably fourth it, dose. You come doses. So, na, na, so you, dose. you practically be living on AstraZeneca, AstraZeneca vaccine. Mm. As you if as a flu shot wey uh, ah. dem get for yes. uh, western world western be. world be now the question is this if this thing is not actually negating against or okay man, i come down to the language eh, uh, you, like, you like grammar e no they really stand against the disease then why taking it if me no use face mask they say na i take dey get am mm. but if i use them and i no e no stop me from giving another person why do i now even have to use it to suffocate myself so if i dey take vaccine and the vaccination does not stop another person from contacting it again from me mm -hmm. what is the essence of me taking it if you push it too much you tell me your your interior motive. good. so right now i got the belief to say that there is a chaka gel that is being pushed not even the vaccine because that is the only means to send out the gel. Mm. now and what are possible implications it means that the theory the conspiracy of reducing africa population to alter the dna of africa that had been long me we've been, been hearing over the time mm. and seeing it things are working toward it and now they only look at it and say the only way for us to get africa is using africa to get africa and there is a tool you must use which is we call it leverage you leverage on the indebtedness of africa, of africa. so give them a condition now look at a president stood up and, and stood against Tanzania. This. The Tanzania they, president. They read my mind. You know, yeah. rumor even done there now say say the guy was deliberately deleted because of, of these issues, and I think I have every ninety percent to believe about that matter. Every ninety percent. You know why? So that they talk say say na say they purposely because the man because the guy, he dey oppose them. The guy don see say this man he wan spoil our market for Tanzania. Now the Zambia. Uh, spokesman right now he's under fire of that video that man was saying who told you that the, the uh, joe biden's uh, injection the vaccine he took was actually the type they are sending to you. okay. <laughs> and two who told you in the villages where they are doing the president announcement that the one the president of nigeria took is the it's same the thing same they are giving you how do you know that those people were not giving uh, sterile water and then you all paracetamol fluid uh, uh, injection and then you are here taking a vaccine that you see my people there is a the time has come for us to question because according to our constitution i have the right to choose the way i want to live my life. as long as you know infringe e no infringe on the other person's life right now i have not chosen to be i think it uh, the time has come for everybody to declare that it's from kogi state <laughs> because that is the only state in nigeria till today ncdc cannot get any record from but is it true that kogi people does not travel they travel of course they come to edo where you they have all business, the figures yes. they go around all their businesses kogi are living well the whole of kogi state is still living very well now i'm not saying the governor is a hundred percent perfect man he has his own flaws he's not taking advantage Plenty. Eh, yes a lot he can hold thirty-eight months salary even outside his government so it's not an issue mm. but i think he is looking at it he used the language my people are not guinea pigs which means they are not they are not people you should use for experiment for experiment that is the meaning of that statement mm. Mm. Mm. so why are governors always looking down the people they have been asked to govern the governors that have gone to sign to collect i mean coronavirus vaccine uh, specifically astrazeneca vaccine wetin make dem feel say dia pipo no get sense reach who be di governor for nigeria wen e tok say im personally carry dat thing go lab go verify go verify <sniffs> oga adeoma if you ask me na who i go ask so when you put all these things together the time has come for our people to say mr governor you are free to take all the doses after all when you were taking all your security votes and all your allowances you never called anybody to the table to go and give anybody any share so you are free to take you are the one traveling since they born me i have never left nigeria so why in fact i, ne I never comot from my village since they born me so why you how the coronavirus take reach there so leave the story now my people the time don come for us to stand and speak out like precisely for edo state i ve gone round and i have discovered say na villagers dem wan take advantage of and if anything happen nobody will trace it because in the scientific world we are really nowhere. Mm. Mm. Then, mm. to get somebody to even uh, roll. now sef if if anybody die now dem no dey do autopsy. autopsy and no you know Do you know the funny thing <laughs> that the world health organization gave a specific to tell you that it's a ulterior motive. something gave a specific instruction never do autopsy on a coronavirus patient. that one alone no go ring bell for our for our head This our kokoko head say something dey behind am so my people make una dey vex the way wey i dey vex <laughs> so ah, ah. there is a need for us to become more conscious so that you cannot just go and take anything hook line and sinker fisherman boat and a river and, and river, at the end water, you no get who you go go complain to right now do you know that tactical i use the word tactical tactical takeover if the person in the village who knows the boundary of your community who knows the boundary of your family land mm. is given an injection and he dies the stranger there takes over your takes land over. who comes to argue it in court for you even if you come out because you are in the city you don't even know the boundary that of your family land has wow wow knowing too well that our forests have all long been taken over my brother you need somebody even your enemy you need him in the village for you the reason is no matter how e bad reach e get where e go reach your enemy go speak truth say truth no talk say make we no talk am my dear no be una get am mm. na that guy get am despite say no dey behave well no be una get am e don do some work for you and yet is an enemy. Uh, as as we dey pray you know say kogi governor. yes <laughs> he has been able to let us understand that there is a game going on and our people are buying into the game why because there is money involved in involved the game in so don't take don't let people go and collect money on your behalf and you are not getting the money but you are being forced to take what is if any governor want to tell me that he has a proof about the uh, the vaccine the very ample you are holding to give that woman in the village come and first take it in my present. abiyo. they will drop out of it and give you the five mil and give the woman the remaining five mil and don't go back to neutralize it because that is what is going to take you and my mother away at mm, the same mm, time mm. as the family is losing you so you think you are the only person that is very uh, well there is a call coming in uh, let me let's let's see hello hello hello Oh. Hello. Okay, hello. Yeah, good morning, no. Oh. Morning. My sir. name now that mine from Benin Okay. <laughs> uh, thank you for joining us this morning. Sharp, sharp. Well done, no. Oh. Um, I hear it from the talk on this vaccine you naturally, as they, maybe since yesterday, we have been addressing seriously. Because, hello? We, we hear you. We can hear you. Loud uh-huh. and clear. So, attack is dead seriously. You know why? Because me, uh, you know, say, uh, okay, well, you know, say me, I be part of people who are the I, I dey always dey talk of uh, say all when I dey empower youth I go dey tell dem say dis country dey no get reason to comot but this I no get that zeal to tell any country mate any youth mate say dis country again why the vaccine wey be say we no wan wey be say no country wan see am now why be say na nigeria na e, our leader wan by force give everybody but they say before you travel now you must get the certificate. Mm. but That's when you be time for palliative nobody say you must get palliative certificate <laughs> before you travel. Mm. so if you look if you look at me eh, the way this country dey go eh everything wey dey happen for this country no one just good again because me i dey think how can a city governor dey attacked and the people go dey boast say na dem do am and the federal government no do anything. Hmm. yeah okay Hello? on utom mm, matter uh, yes. we dey hear you. Uh -huh. i say wetin dey there be say dis contract everything don scatter because the way dem take dey drive dis vaccine e be like say e no be e be like say i no say the best country at the back of am ulterior motive. one governor go fit tell me say all those shots wey dem dey take for the vaccine for live tv or live radio hmm. say na the real one <laughs> if dem wan show me say na the real one make dem let me come give dem. <laughs> you go you go do you uh, uh, the from the uh, pool wey the distance yes. where you go close your eye you go do hand like this take collect wetin you wan take collect then you go use am take give them abi no be the one wey dey arrange give you so ya take give am this give one or oh, give am hard that one okay go okay. on. <laughs> now another thing that you see now all of us wey stay for this country their Fulani men attack a sitting governor they almost kill am. Mm. Yeah. and they dey boast about am. seriously. and yes. yet e just be like say we no get journalists say nothing dey happen nobody dey report am everybody just keep quiet like say nothing happen. Mm. because the country don reach where be say be like say everybody go go buy im own gun arrange your army which is without old. <laughs> be ready to protect themselves. Mm because federal government no fit tell us say that vaccine na good vaccine because see even though my enemy one meeting na my main enemy he bring you long life and prosperity he say dey sell am i no go buy am even though give me for free i no go take federal government na enemy of nigerians mm, mm. and so there is no way your enemy go come give you something say this thing na good thing you go accept Mm. What did he declare the enemy of Nigeria now? They declare themselves. Imagine one country for Africa, president die. They won't buy everybody they cry. Oh, I saw I saw Why video cry? and Not pictures. Because it's because he's a serving a serving president. He's a servant president. Mm. uh Now if you look at me, people they comment for Facebook say God oh God of death remember Nigeria. Can you imagine? <laughs> time's going to show face. It's sad. It's in sad. fact, uh, we not get president, we get presidency. Hmm. Because mm. there is nothing like president in Nigeria. Now, na presidency now we get. Okay. Because everything wey happen in the country just get. Imagine to the end of the day, they say they dey threa ten people, they say good people dey post for Facebook, they go locate them and kill them. Can you imagine? Hmm. And that one no be hate speech o. Oh. Facebook no block them o. Oh. Facebook no censor and say how can you threaten people on facebook. on facebook or social media. but if you talk against am how can you threaten people facebook go block you just as they block me for many months but whether they like it or not i don continue dey comment again since yesterday. Mm. this time na ten years wey dem block am. But that are not the thing cannot talk the truth. Uh, uh, all right, so thank you, thank Oga Mike, for joining us this um, Monday morning on State okay, of the Nation. Mm. <laughs> yeah, Oga Adeoma, I greet you Thank you all very right. much, sir. <laughs> wow, wow, wow. <laughs> you, you know, uh, as they talk just now, I can't remember something wey happen uh, was it last year some time back wey dem come dey talk about say whether dem don sell the sovereignty of nigeria to the people wey dem borrow money from. Yeah. Yes. you remember you sovereignty remember the, sovereignty issue. the sovereignty clause say they don sell nigeria the sovereignty of nigeria to people and with wetin dey happen now you go blame me if i believe that kind thing say they don sell the sovereignty of nigeria to outsiders wey e be say we dey push the agenda of other people against over our own people you go blame me if i if i think like that no no no okay so if uh, the sovereignty don dey my hand and i want wetin you don give me wetin i go do i no go give you opportunity say yeah, make you depopulate the lis ten so that i come take over my place yes the place wey you sell to me out of your greed out of your wickedness well um, that na another that na another yes. angle wey i just reason am you see reason am to now right now they give like we said they don give every reasoning good thinking sane nigerians because Nigerians really get intelligent people. And those very sane Nigerians, they don't give them every reason to believe all their thoughts to be true. Nigerians don't get to that point when it be say, like you use the language, they are now living to govern their own self. By we, their we, we, are, we don't become a government of ourselves for ourselves and, and by ourselves yes. because we provide everything for ourselves. ourselves You know, I was discussing the issue of a failed government somewhere, and I said, a government that could not make provision for water, a government that the national grid fall over 30 times for a period of how many years, a government that cannot supply give light to its to to her people the way when it's supposed to be a government that could not make businesses survive but rather close up. Mm because of multiple taxation and intimidation a government that is not responsible to its to, to her own people when the need arise on security mm. is forcing people to go and be taking vaccine when you are owing the people a whole lot when you are owing me the whole tax you have collected over the years you've not given me one thing as benefit for it I am paying estimated bills on daily basis over the, the light. Environmental workers will come. This one will come. A tax force on environment will come again it's only nigeria i see a ministry running and a tax force on that same ministry still running <laughs> no because i try to check africa if they are running things like that Tax force na to tax by force okay na to tax by force and actually the ministry is taxing you <laughs> yet another tax force to tax by force on the same ministry mm. i can't understand how things have gone have gone this bad because we only have we, we have people what would they call desperados you know there was a time we have desperando as a theme in nigeria yeah. but now desperando politicians is what we are having and because of that it don't they lead to they don't give a dime to the people and now here and they tell the people now the population when they always go out on during elections see the mistakes you make at election polling unit mm. is what you are enjoying now. now because the right thinking human beings were never elected hmm. the people that actually had the people at heart are never winning elections in nigeria and so we are the people you cannot imagine how the pain when you elect a very wrong person so this time around i think nigerians need to just wake up because of time what are the solutions to this everywhere you are send message to your village una dey here? the same anywhere they dey speak grammar okay anywhere where you dey where you for dey listen to us send message to your people to your people because government is doing now don start sensitization that either they do announcement with vehicle round the village wey they never gree tie road go but the vehicle dey fit access the village now go announce to them say vaccine dey the general hospital wen dey the local government headquarter make dem go take yesterday i dey get information say everybody wen e dey work as a health sector dem don send their list to general uh, central hospital for benin say make e go there go take vaccine i come ask the question say all the private hospitals wen send their list dem don send the palliatives go give these people they say no i come ask again they send the time when the coronavirus dey they send you protecting gel gels they say no so how e come be say na now they dey submit your name like person wey dey send im name go pension board. Mm. <laughs> so if anything happen to who i know who give the person injection i don send i don care who send you to me wetin i talk i say if you force any of my person take injection and anything happen to am just get ready for me oga adeomo but dat na di thing about di vaccine say the um, the people the manufacturers shield themselves. Uh, no no no ma wetin yes from that they so sign they sign am say if anything happen to you uh, we are not to be held responsible they are not to be held responsible that one alone shows that they were already afraid of something of something which means it's then, it's, it's not thorough it's, there's something that is not thoroughly done man another thing is this do you know make we quickly expose am now that the nigeria government signed a secret bill that if anybody has any reaction allergic or whatever that leads to the life of the destruction or whatever alter the life, life of, of any citizen uh, government is not to be held responsible. so so why are they now pushing for people to take this thing. this thing is never meant to the public to know but the, the bill had been signed so which implies that if you take it to court today the judge will only tell you very sorry but the government had been exonerated from whatever from that it. happens to you. so it's it's that now, was it why you remember that was why the presidential task force spoke with one side of his mouth to say Nigerians will not be forced. Yet you are making it mandatory that if you don't take it, you will not go out of the country. <laughs> you say you will not be forced. Uh, no, look at the double speaking matter. Oh. You say Nigerians will not be forced. Yet, if you cannot, if you don't take the vaccine, you will not be allowed to go out of the country. To travel out of the country. Two, so which means if you is, if is you now, come in, is that mandatory now? Yes. If you come in, you are not taking the vaccine. You will not be allowed to continue to, to enter to go and see your family. So, and remember that if you are not allowed to go and see your family you will not be allowed to board the plane back. back oga adeomo you know say we don talk about this mandatory vaccination. yes last year. yes say na where we dey go with this koro matter be this o oh? denial denial yeah. denial and now we don dey see am glaring say na there we go say na there we dey go the people can stop it but the people can stop it because the people pushing it are not more than the population they are pushing it to it so what we can do is to stand up with one voice one match one foot one action i say if e burst even the gov even the people wey dey ministry of health go run i'm telling you the truth because i no see as you go go forcefully give i don give a me no dey even go court but who give the person injection na im hmm. be dey come after. Mm so if you force my person give am injection patapata you say make e stay away from your office o oh. because if you force am take injection and then he come house i no go sit down dey cry o oh. say something happen to am i dey wait for you for gate as soon as i dey see you i do my own what is it you go give am your own injection no give am my own injection <laughs> so that if we reach court i say uh, he kill my person i no dey talk say na vaccine He kill my person so they kill am join or he injure my person They injure am do so it's now getting to that point where you dey see that language in the old testament and eye for an eye if nigerians wake up with that language government will retract they will go back and go and rea rearrange their mou so mm. my people life and direct. they go use they go use their head take, take carry am because you dey use the language one time you say you, you no borrow your children no borrow therefore none of your generation go pay. my papa no borrow money till he die. Eh, eh, so. he eh, take care of everything wey he need to take care of me i dey take care of my own my my i no go i no get. so money wey i borrow wey i go pay. because of that you know, dey among people wey dey suppose oppress. so what i'm trying to say if all of us were not there when they were signing the mou and the money never came to me so why are you now going to be forcing me to take the conditions they gave you there. nigeria went to sign somewhere in china say by 2050 all the cars wey dem no want for gaseous emission they will be imported to nigeria which was about 250 million cars nigerians were never aware until we stumbled into that document and as i speak to you that mou still stand for dat dia four billion dollar loan for railway line initially and they still wan borrow more which means when by 2050 when china is no longer using any petrol vehicle diesel vehicle hmm. all of them will come and stay in this country because you have dumping ground yes dumping center you have agreed to take twenty-five percent of all their vehicles you sign it and two when you were signing all of these things for your loan you forgot that you never consulted their people and so think the, i think the time has come now that the people should return whatever they have signed back to those who signed mm. the nigerians should wake up to say we were not there when you agreed to take vaccine so go and be giving your your family. Mm. Uh, I'm not a party to it. And I have said there was a plan I was trying to take. Because of this, their present vaccination, I killed the plan by myself. I say no. Until the matter go I no get interest on it again. The get one training when I be the try say I won't go, I won't go, I won't go. When I they see say that the condition people say mm. you must you I say must. I say I know they go ah, again. I go stay here they live my life I wan live my life. I say thank God say I say now here they bury my corpse thank God say I love nigeria with a passion na person bin wan even send me for the training oh. <laughs> and it was just two weeks after mm. two weeks i for come back because you get wetin i be dey plan say i wan dey do mm. as production when i can say oga thank you very much for the help you had wanted to give me but i think for now we can do a suspension on the project till all this uh, yes because i actually wanted to learn the skill there is a way we for use am take attract something to the local area where we be more help people but i come say we fit suspend am let's be doing the little we can the little we can because that is the best way we can help sorry let's be doing the much we can yeah i think right thank you that is let's be doing the much we can until when there is another opportunity to add to the much already so my people wetin i wan beg i beg i no wan tell you the extent to which we don use our own leg go <laughs> but you fit help that leg take reach another place and wetin you go fit do na for you to call your old mother for village your sister your church members your pastor make e send message deadly tell the people if dem no remember you during the time they had food nobody should remember you now that they have debt in their hand no food no road no water no water no electricity i think these are the conditions yes no and electricity then, and then you are bringing vaccine you are bringing vaccine to who. to who make i no die make i kuku stay like that make i die my death. gentle gently yes at least i should i should die i should die as an organic person that to go die or <laughs> pray or eh. you know i they don alter me before i go meet god when i reach there god dey say no this is not my image. <laughs> my image and likeness. <laughs> hey. my people mm. well make we wise up but the time don come for us to be relating with our communities yes the time don come na my advice be that o oh. thank you very much All right, my pipo una dey listen to uh, state of the nation since on inform me radio this monday morning yes as the thing dey hot as e dey hot becos di kind things wey we dey hear my belle no fit uh, carry am we just need to talk am as e be make we reason am make we reason the matter person produce something me now if i if i dey do something i go make sure say i do am the way wey go dey comfortable for your body yes if na food i dey i dey cook sef na be wan you use uh -huh. if na food say you dey cook food I, you say but if you eat am if e dey purge you no ask me no ask me ah if i cook food i know say the food wey i cook e good i go chop am if i cook food i know say the food wey i cook no good i give am to person make the person chop am undermining the consequences or the reaction and action and reaction wey happen to that person mm -hmm. body i come talk say ah eh na you you wan chop am o na you know anything wey happen to you make you no cause make you no uh, eh, call me put o ah. that na wickedness. ma not just wickedness na because you do something deliberately na na wickedness na dey make eh, person eh, do that kind yes. thing deliberately na yes wetin make me dey talk am say e mean say you get agenda or project to run. to run here we go. so the action to another person na dey dey tag wickedness. okay so i come tell you now say no hold me responsible no sue me meanwhile i know say wetin dey for that food wey i dey give you chop so. e no suppose enter person body. say e no suppose enter person body come on my people make we wake up when god no allow things dey go the way we want am over time we dey think say e no know wetin e dey do <laughs> for the good book e say all things work together for our good, good. my brothers my sisters nigerians even non-nigerians everywhere funny enough not be only we dey talk the matter o oh. no we dey for some kind yeah. kind forums like that wey people dey talk say dem no dey say dem no dey take the dis as long as medically they talk say anything wey get treatment say e no need vaccine so why are we now pushing and forcing for vaccine and then any death wey come out They go say make they no do autopsy to know wetin kill the person people wey don people wey don take am dem don show there is a medical doctor who dey for vaccine him na that's e dey do the treatment e dey push vaccine well well e con go take the vaccine person wey no dey sick before im system shut down e get cardiac arrest and e delete hmm. na im wife na im shout come out so many like that but the truth be say dem no want make the death rate wey don come out as a result of the vaccination wey people don take make the thing come out but you fit find am go there go and do your check check make you no talk say na my mouth na you for hear am or say na for inform me radio e dey there i go always challenge you not believe wetin i talk go find, go out, by find out by yourself with a genuine heart with a genuine you go find a genuine go, <laughs> that's it <laughs> that is the truth but ma, now wetin you dey look out for na in no, dey yes yes if you want to get the right information you get it if you wan get wrong information wey go be cloud you you go still get am you know i no dey like all those kind news of eh, death mm-hmm. killing and i no dey mm-hmm. like am na life giving messages na me i dey like and na i dey bring to una so till next time wey we go talk with the the advice okay oga adeomo eh, make make you give them eh, advice for waka i say my my advice for the people be say these people don wash their hand comot say if anything happen no call me o You mean say the person get wetin they do for agenda and e go even world health organization don dey altered because dem dey tell person how you go imagine say world health organization go sit down say no do autopsy on anybody e show say e get wetin dem wan hide either dem no wan make you know say coronavirus no dey in existence say na scam but dem just wan just use am take sell the vaccine to send tracker gel and all all the monitoring spirit to people, <laughs> or the fact dem get wetin dem wan run either they want to enrich one man again above all other human beings on earth mm. or whatever so whichever the project be when your people don sign in to return it back to your people say because the population plenty pass the group when they push am if we put the whole nigerians together may, may i quickly let us know one thing the last calculation wey we do you go hear one hundred and sixty-six thousand and whatever number mm. the true active cases when even ncdc on their own get na twelve thousand out of two hundred million people. people. only twelve so, thousand. only twelve thousand so how the thing can become threat to the nation. it's not a threat. if you ask me because it's not even up to one third of the entire civil servants in the country i'm not talking about the unemployed. Mm. because you dey see now the unemployed as at last week we are having over twenty-three point something million. Mm and na only okay let's assume say na only that group na be the entire country and na twelve thousand people dey sick for inside is the country sick. Mm-mm. Mm-mm. why we come dey force the country to collect wetin dem no suppose collect so my plea today be say one send message to your families at home help us in fact help me eh, in case dem dey look for who talk am help me send message to your families at home say abeg anybody bring injection no take two make sure the teachers in your schools does not force your children, your children to accept to anything mm. three because the three type of vaccine when enter this country till today they no tell us wetin be the three classes of vaccine wey come one could be sterile water the other one could be for political classes and the last one could be to for, delete the, the people it, except nafdac wan prove me wrong since they refuse to talk i can help them interpret what i think. Abi? they say na three classes of vaccine enter nigeria with these doses wey come and that they say these three me dey feel say na sterile water na be the first group wey dey for politicians and then the last one go be for opposition classes and then the one wey dey then na for so that some people can continue to stay in power with their family so my begging today send message to your family send message to your village send message to your school your, your children school say if you no dey you no give permission nobody should vaccinate your child your old mother for home make anybody no cajole am go collect anything in fact the ministry or the health center should know say you talk say if anybody force your mama take injection nobody go say that maternity again you go make sure say you collect all of them <laughs> for pocket so by the time they know say your family don already give their own threat since government dey threaten mm. the people no go wan die because they on their own dey live within that same community yes they will stay away from vaccinating people if the vaccine don expire shey dem will throw them away mm-hmm. -huh. so to god be the glory <laughs> my advice now be that send message I beg, make una send message if you like the uk as long as say you get family for nigeria send message to dem na wetin i wan beg una today be that na don't know my name still be adeomo akao <laughs> right. till next time we will come again una remember una day wise god give us brain make we take eh, reason so that we not go dey disturb am <laughs> very serious one yes because e, e, e dey very e dey open eh, for me i go say politicians are not to be trusted ah, not now no, not ever not ever very serious one dem no like i ah, dey talk am say nobody like me reach me nobody love me reach me i love myself enough to know how ah, i wan take take care of myself if dem no fit give me the things wey i need to take take care of myself i dey provide am for myself then may dem take their vaccine uh, i dash dem dem and their family and all their friends wey dey chop the money together They should all go with May dem take am so till next time wey we go come i people una make una shine una eye o. well well. all of una wey dey always collect envelope take dey take anything wey dem give una so okay mean say una don ready to delete o anything wey una see una take am o oh, because government no go take responsibility talk say okay say uh, na dem give una the thing wey una take so because of that na dem go come compensate your family i pray on your own oyo is your case yes. my name na olayemi agboga i salute una well well.